muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro eh, bibandanya kuva ku makuru yo mu karere kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo na jewe Oriane itanga ishaka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu
kandi noneho no mu mategeko baravuga yuko iyo umuntu arwaye cyane babanza kumuvura twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza kuye kuko yabigize n'ingoga uyu ni metre fabien segatwa aburanira pierre claver mbonimpa ayoboye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo mu burundi aprodh yahatswe kwicwa arashwe muri iyi ndwi ku burenganzira yahawe na se na eh, n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi eh, bw'ukuja kwivuza mu mahanga iyi nkuru n'ayandi makuru eh, twabateguriye turayigarukako mu kanya
dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano muri amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yashikirije- yashigikiye bikomeye amasezerano mpuzamakungu abuza ibitari bike mu mugambi wa nucleaire iran ifise umushinga ntahe obama avuga ko ayo masezerano abuza iran mu buryo buhanitse guhingura ibigwanisho ruhonyanganda mu kanya gaheze perezida obama yashikirije ijambo kuri kaminuza yitwa american university hano i washington avuga ati ayo masezerano arashimishije cyane yasabye kandi yivuye inyuma abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika ko nihagera gutora mu kwezi kuza bazoyatora ayo masezerano asaba leta ya iran kudahingura ibigwanisho ruhonyanganda ku ruhande rwayo iran iv- ivyubahirije igakurirwaho ibihano yahawe n'amakungu vyari vyarasinzikaje ubutunzi bwayo yamara abadashigikiye ayo masezerano bavuga ko amategeko ari muri ayo masezerano ajanye n'uburyo iran isabwa kuyubahiriza adatomoye neza
inteko zishyigikiye perezida yakuwe ku butegetsi mu gihugu cya yemen abdurabu mansur hadi eh, zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano biyobowe n'igihugu cya arabiya saudite zasubiye gufata igice kinini cyo mu bumanuko bwa yemen cyari mu minwe y'abagwanyi b'abahuti harimwo umugwa mukuru w'intara yo mu bumanuko bw'igihugu inteko zishyigikiye leta ya perezida abdurabu mansur hadi zakurikiranye abagwanyi b'abahuti uno munsi wa gatatu inyuma y'uko bafashe hafi y'ibisagara cumi mu bumanuko bw'igihugu ikibanza cy'igisirikare kirwanira mu kirere Al An- anad n'umugwa mukuru w'intara yo mu bumanuko bw'igihugu raje raheje mu minsi mike irangiye abahuti eh, bashigikiwe n'igihugu cya iran baracafise igice kinini cyo mu buraruko bw'igihugu n'umugwa mukuru wa yemen sana kuba inteko zishigikiye perezida yakuwe ku butegetsi muri yemen abud rabu mansur hadi zasubiye kwigarurira mu ntango z'indwi ikibanza cya gisirikare cya al anad biha izo nteko zishigikiye leta ingufu zikomeye mu gikorwa cyazo cyo gukingira igisagara kirimo ikivuko cyo mu bumanuko bw'igihugu cya aden icyo kibanza cyakoreshejwe n'inteko za amerika mu kugira ibitero by'indege eh, zitagira abadereva ku mugwi al qaida ukorera mu kigobe cy'abarabu imbere y'uko abahuti bafata icyo kibanza mu ntango z'uyu mwaka
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanyiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri turkiya haciye ukwezi turkiya ihaye leta zunze ubumwe za amerika uburenganzira bwo gukoresha ikambi yayo y'abasirikare bagwanira mu kirere iri hafi y'ahitwa enserlek hafi y'umupaka wa turkiya na siriya mu bikorwa byo kurwanya intagondwa za islamic state kuri uno munsi wa gatatu rero niho indege zitagira abadereva n'izindi zisanzwe za gisirikare cy'abanyamerika zashitse kuri iryo kambi ya gisirikare kugwa- kigwanira mu ki- mu kirere mu bumanuko bwa turkiya ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa turkiya ajejwe imigenderanire n'amahanga melvut Kasuvols- Kas- kavusolglu murantunga umushinga nawe kavusorguru yavuze ko turkiya na leta zunze ubumwe za amerika bagiye gutangura intambara ikomeye cyane yo kurwanya umugwi wa islamic state ivyo bigiye gufasha imigwi mito mito yari isanzwe iriko iragwanya islamic state muri ako karere umushikiranganji wa turkiya kavusoglu yabitangajeho yari ari mu rugendo mu gihugu ca malaysia aho yabonanye na john kerry umushikiranganji wa amerika hejejwe imigenderanire n'amahanga nawe nyene yari yitavye amanama yahuje ibihugu vy'ako karere john kerry yongeye arabonana na mugenzi wiwe w'igihugu cy'uburusiya sergi lavrov nawe yavuze ko umugwi wa islamic state ari umwansi basangiye ariko ah, ko atamugambi butomoye wo kurwanya uwo mugwi wari uhari kubera imigwi myinshi itandukanye yari isanzwe iriko iragerageza kuwurwanya amakuru turonse mu kanya avuga ko pentagon ibiro vy'iperereza vya amerika bimenyesheje mu kanya ko igisirikare ca amerika gitanguye ibitero hakurya muri siriya ku mugwi wa islamic state bakoresheje indege zitagira abadereva arizo drone mubandanya gukurikirana amakuru twabateguriye kuri eh, radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda sentare mu gihugu ca zimbabwe yemeye uno munsi kuwa gatatu kwigizayo intango y'urubanza ku muhizi tio broncost yafashije umunyamerika walter palmer kwica intare yari izwi ku izina rya cecil mu kwezi guheze ngo urubanza rwari rutegekanije gutangura uno munsi kuwa gatatu yamara umushingwamanza aserukira tio broncost yasabye sentare uwundi mwanya kugira yitegure akaba yahawe gushika ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icenda broncost niwe yereka inzira walter palmer broncost eh, niwe yereka rero inzira walter palmer umuganga w'amenyo aturuka mu ntara ya minnesota ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika yarashije intare cecil mu vyo abategetsi bavuga ko kwari uguhiga mu buryo butarekuriwe n'amategeko hanze ya park ya hwange mu gihugu ca zimbabwe abo bantu babiri barahakanye ko ata kintu kibi bakoze igihugu ca zimbabwe kiriko kirondera kurungikirwa palme atarasubira kuboneka ahabona kuva iyicwa rya cecil rimenyekanye intare izwi ku izina rya cecil yarakundwaga cane n'ingenzi zaza ari nyinshi muri parke ya hwange ikaba yakurikiranwa n'ishure kaminuza rya oxford iyicwa rya cecil ryari yamirijwe bikomeye n'amakungu radiyo ijwi rya amerika i washington dc umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubuyapani shinzo abe yerekanye impungenge zikomeye ku vyagirizo vy'uko leta zunze ubumwe za amerika zasinye urusaku ku bategetsi bakomeye ba leta y'igihugu c'ubuyapani n'abagwizatunga bakomakomeye umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe yasavye kandi itohoza kuri ivyo vyagirizo mu kiganiro yagiranye ku telefone n'icegera ca perezida wa amerika joe biden nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa leta y'ubuyapani yoshihidi suga suga avuga ko biden yasabye imbabazi kuri ivyo vyagirizo mu kwemera ko vyavyuye impari zikomeye mu gihugu c'ubuyapani suga ntiyavuze nimba joe biden yemeje icese uko gusuma urusaku kwa amerika ikinyamakuru gikorera kuri internet wikileaks mu ndwi iheze cyarasohoye inzandiko kivuga ko zerekana ko leta zunze ubumwe za amerika zasimye urusaku ku masosiyete y'ubuyapani ubushikiranganji bwa leta n'ikinyamakuru aba- ubushikiranganji bwa leta hamwe n'abantu ku giti cyabo icyo kinyamakuru wikileaks kivuga ko ubwo rusaku rwagizwe ku bibazo nk'imigenderanire hagati ya amerika n'ubuyapani ibiganiro vyerekeye ubudandaji n'ihindagurika ry'ibihe ico kinyamakuru kimenyesha ko ico gikorwa co gusuma urusaku catanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu kiringo ca mbere c'umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani shinzo abe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutangurire ku makuru uh, yo mu karere ni makuru dutangurire ku burundi aho umushikizamanza wa repubulika muri meri ya bujumbura arcade nimubona yahaye uruhusha pierre claver mbonimpa rwo kuja kwivuza hanze y'imbibe z'uburundi uburanira mbonimpa metre fabien segatwa arashima ingingo y'ubutungane akanahumuriza abaf- abafise amakenga ko ariko karyo mbonimpa aronse ku guhunga ubutungane fidelite ishatse nivyo adushikiriza urupapuro ruha uburenganzira Pierre Claver Mbonimpa kugira ngo arenge imbibe z'igihugu aje kwivuza mu makungu rwasohotse inyuma ya saa sita kuri uno wa gatatu Maître Fabien Segatwa umushingwamanza wiwe aragaragaza akanyamuneza amagara y'umuntu asumba byose kandi noneho n'ubutungane bukora y'umuntu akomeye ashobora kwisigura kandi noneho no mu mategeko baravuga yuko iyo umuntu agwaye cyane babanza kumuvura twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza kuye- ko yabigize n'ingoga niwe yanahaye n'umupuranto ikete kugira ngo babumushire kugira ngo bibyihute nawe nyene yashaka yuko agenda akivuza hanyuma azogaruka ubutungane bubandanye Maître Fabien Segatwa arahumuriza kandi aho bibaza yuko Pierre Claver Mbonimpa atosha guma mu mahanga wenyene yaramaze kubivuga kuva kera cyane yuko adatinya ubutungane kandi ntatinya ubutungane nta n'ubona ico yoba atinya muri ubwo butungane nukuri nibareme si umuntu avuga ngo ndahunze kuko urabona n'abandi baragiye mugabo yarasigaye kandi azi neza yuko ku mwanya ku mwanya bashobora no kumwica noneho urabona ibyo yatinya byarahatswe gushika dushimira imana ko bitashitse mu gihe Pierre Claver Mbonima yahora afasha abatari bake na cane cane mu guhagarikira hagati y'akazi na muntu n'akabafunzwe umukobwa we Jeanne Mbonima avuga ko se yamubwiye yuko atazoheba urugamba yiyemeje basha nibareme nibigumye uko mbona ameze kose ndabona ko imana ikimuzigamye kandi uko ndamubona ndabona yuko ategerezwa kubandanya akora igikorwa ciwe twanabivuganye wenyene arambwira ati naho ngiye kwivuza buca nkira kandi buca ngaruka kubandanya igikorwa canje cyo guharanira agateka katsira muntu tubibutse ko Pierre Claver Mbonimpa yarashwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa mbere uyu munyagihugu duhu yavuye kumuraba tubona afise icizere ni ukuri ibyo mbonye je mvuye kumuraba ndose akajya kugira ndashobora kumubona mbonye ari umuntu atihebura ameze neza atari uko gusa ubona yuko akibabaye aho bashoboye kumurasa mugabo uko ameze mu buzima bwiwe urabona ko ari umuntu aramutse abantu kandi ashobora kubabona byampaye nk'ikizere yuko ashobora gukira umwanya n'umwanya ubutungane bumuha rushaho kurenga imbibe z'uburundi mu gihe yari yaheze ikiringo cya wa mwaka arekuye iby'agateganyo akaba yari yanabujijwe no kurenga imbibe z'igihugu mu by'ubutungane bumwagiriza harimo kudurumbanya umutekano wo hagati no hanze y'igihugu ibujumbura fidelite ishatse ku buryo rya amerika
Urakoze cyane Fidelite ishatse tukiri mu Burundi ubushikiranganje bw'umutekano buremeza ko hariho abantu bambara imyambaro y'abajejwe umutekano bafise n'ibigwanisho kandi atari abapolisi canke abasirikare umviriza Pierre Nkurikiye icegera c'umuvugizi w'igipolisi kuri mikro ya Tabita Mukamusoni ubushikiranganji bumaze iminsi bubona ibitero bigirirwa abakuru bamwe bamwe n'abari mu migwi ya politike imwe imwe uburorero bukaba ari nk'igandagurwa rya liyetena generale nshimirimana adolphe yishwe mu gitero cy'igisasu roketi mu gitondo cy'uwimana uheze igenekerezo rya kabiri imyandagaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kamenge nihakwa kugandagurwa rya mbonimpa pierre claver kukanka mu ijoro rya gatatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igandagurwa ry'abantu babiri mu ruvyagira mu ntara ya bujumbura umuntu yishwe mu maramvya uwishwe ejo mu kiyenzi uwishwe n'ababanyi biwe itariki zibiri myandagaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku musaga hamwe n'ibiziga byagiye biratorwa ubushikiranganji burababajwe kandi burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bwicanyi burahojeje imiryango yabuze kandi buramenyesheje ko ubwo bwicanyi bwose buriko burakorwako amatohoza n'igipolisi azoshikana ku ihagarikwa y'ababukoze no kubashengeza mu butungane ubushikiranganji bukaba busavye abajejwe umutekano kurushirizaho kugenzura uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu na cane cane abantu bose bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano kugira barabe ko ari bo koko kandi ko bari ku gikorwa batumwe n'ababarongoye kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambitse umwambaro w'abajejwe umutekano mu burundi kandi harangukishijwe muri sentare nkuru ikubukiramereye ya bujumbura abanyororo mirongo itatu na batanu bagirizwa kuba baragiye mu migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho no gukoresha impapuro z'amagendo urubanza rw'abo bantu ariko rwabayemo impari nyinshi hagati y'umushikirizamanza n'abashingwamanza umucamanza ariko yahavuye afata uruhande rw'umushikirizamanza urubanza ruca ruraburanishwa ingingo ya sentare izomenyekana inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani nk'uko bisanzwe bikorwa mu manza ziburanishwa aho bita muri chambre de conseil abashingwa manza bo bavuga ko ivyo bintu bitari bwabeho ku isi bagasaba sentare ahubwo gusubira guhamagara bushasha ubwo rubanza inkuru yatabita mukamusoni abantu mirongo itatu na batanu umwe wese yari afise umwunganirizi wiwe bageze imbere y'umucamanza ibintu ngo vyaciye bihinduka umushikiriza amanza yaciye asaba ko abo bose boburanira rimwe kuko icaha bagirizwa ari kimwe abashingwa amanza bati ivyo ntaho biraboneka metre Dieudonne Nitunga umwe mu bashingwa amanza baraho yatumenyesheje ko amategeko yarenzwe kuko abo bantu batafatiwe hamwe kandi ntibanafashwe kumwe hazindutse uno munsi muri sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura meri hafumvirizwa abantu ico bita muri chambre de conseil bashika mirongo itatu na batanu bagirizwa kuja mu migwi y'abagwanyi participation ya bande zarme hama niha n'ikindi caha cagizwa gufasha gufata ubukaranga muntu butari bwo gukoresha ubukaranga muntu butari bwo hama nk'uko vyahora bigenda iminsi yose umunsi twebwe n'abashingamanza babo harengutse hama icadutangaje rero dusanga abo bose bashika nka mirongo itatu na batanu bari kuri dosiyo imwe ivyo rero mu mategeko agenga kuburanisha imanza z'ivyaha ntabirekura kubera umwe wese yagize ucaka atwe kiwico yakoze muri aba bantu benshi bafata abantu batandukanye urubanza rwavuye ruburanishwa ukuri kwamye abashingwa amanza bavuga ko ingingo izosomwa izo biciye kubiri n'amategeko urubanza twibyo twabonye no kuba zosoma ingingo nyene itazoba ikurikije amategeko nta bantu ntarabanza rwabaye kubera ingingo rya mirongo cumi na kane y'igitabo genga kuburanisha imanza z'ivyaha uvuga neza yuko ufunzwe ategerezwa kumvirizwa kandi akafashwa n'umushingwa amanza wiwe ivyo rero ntivyabaye tutabaye tuvuga ko tabanza kwabaye turashobora gutangara tusanze ibyo twibajije ari byo atarubanza kwabaye tuzoza tubwira ati mbo bya bindi mwavuga yanzitse mwatanga twasanze ari ibyo tumvye twibaza Maître Dieudonné Nitunga asigura uko ibintu vyategerezwa kugenda mu gihe amategeko yari kuba yakurikijwe mu bisanzwe ko bigenda mu bihugu kirimo amategeko umuntu yagizwe icaha umushikiriza amanza aratohoza hageze kuri iyo ntambwe twari twize ko no munsi aho amujana bita muri chambre de conseil aramwumviriza umwe wese uko atwikiwe akisigura gusa ntibarabinjira mwito nido muga bararaba ko amakosa yabaye mu kumufunga by'agateganyo ivyo rero ntushobora kubimenya mu gihe utamwumvirije neza umushingwa amanza bakamufasha ivyo rero ntivyabaye tukaba tubona n'ahandi ko habaho ibintu nyene bitakurikije amategeko biba ngo no munsi ho vyarenze muvuze ivyabagirizwa muvuze yuko hari icaha co gukoresha nkumbura ivyangombwa bidaciye mu mategeko babagiriza kureka abo bantu babagiriza ico caha ico twibaza twebwe ko abo twari bafashije ico bita muri interrogatoire bakiva bishe bari muri documentation muri documentation batubwiye abo bavungwa basho aba bafunzwe batubwiye yuko baje barabafotora babafotoye rero baca bakorera ubukaranga muntu bakora ubukaranga muntu twebwe rero kubera tutari bwaburane neza ngo tuje mwito neza tubabaze ivyari ivyo cyo bashaka ukaza wumva umuntu atazi karanga muntu ngo urafise karanga muntu jewe nkubinyerekeye nageze kubaza umwana nari ko ndafasha aza atangara abonye umushikiriza amanza ariko aramwereka ariko aramubaza cyo bitahinterwa twara we karanga muntu sigwawe ko ndabona kwifoto ari gwanje ati gabo nyereka umusitanteri yayitanze itariki yatangiweko inimero z'iyo karanga muntu byo usanga bigize byaramuraye kwimwereka afite imyaka 14 nta myaka ari bwa ubwo rubanza rwaburanishijwe ukuri kwamye ruca rushigwa mu mwiherero inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani niho hazomenyekana ko babandanya bafunzwe canke bejejwe ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze cyane tabita mukamusoni tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri facebook aderesi yacu ni radiyo yacu imere yacu nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com site yacu ya interineti nayo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushobora no kudukurikira ku mirongo ya fm mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri na mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti kuri radiyo inshuti ya bose
akirasoma wampaye ravashi mbe nyene ko mbona kuya kakurenze ubwo ntuvuye kwiyamamariza wa mugambi wawe w'abahumura gira mwana wa mama aho niyo mvuye kandi abanywanyi b'umugambi wacu bari batwitabye ku bwinshi aho ntituzogenda tutabatsinze mu matora y'imirimo turahumba mbe wibaza two mu mugambi w'abatagundwa izosi turi bake naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha eh we baromani zana yandi macupa abiri hano ahubwo mu rwebero kwe yego hari abantu mireko n'akanyama Ho, ah, kandi abo mugambi wanyu murakunda inyama iyo muvuye ntazo babasorore eee nibyo mbona nibyo cyane we kagaye sa uyu mugabo muriko murasangira inzoga urazi ko mudasangira umugambwe murazi ko hokureba ku gajisho Sawa.
ukajya usanga gushiriyemo ishano kugira ngo unyurane n'amatora usikiga wa mugabo uyu mushinga ntahenya kugira igicaniro urazi ko imigambi itaraza yarumuzimya muntu ntiwumva eh nimba tudahuriye ku mugambwe gusa ibindi duhuriyeko nibyo tuma tubana nk'abavandimwe uri uwa kera rega amatora azohera abantu musigarane uri umugabo
ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi turacabandanya amakuru avugwa mu biyaga binini umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda rbc richard kampayana yagirizwa kuba yara- yara- yara- yariyandikiye impapuro zigenewe kunyuruza itunga rya leta yashyikirijwe imbere y'ubucamanza ubwa mbere muri sentare nkuru ya nyarugenge i kigali rbc iri mu bigo bya leta byahomvye bikomeye eric bagiriye ubusa nivyo adushikiriza mu myambaro isanzwe basangiye ipingu rimwe richard kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc na sadiki tsiyer ukorera kampani sgs ikodesha imodoka zitwara abakozi ba rbc uko niko baregwa bombi bagejejwe mu cyumba cy'iburanisha bameze ubushinjacyaha bukurikiranyeho bwana richard kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu ishami ry'imari icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano hagamijwe kunyereza ibi byose ni ibipapirano banshinja kugira ngo bahishire amamiliyari n'amamiliyari ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gishinjwa kunyereza ayo ni amwe mu magambo akomeye yakunze kwiganza mu myiregurire ya richard kampayana uyu mukozi wa rbc yabwiye umucamanza ko ibyo akurikiranyweho ari ibintu abantu atabwiye urukiko burumwe mu mazina bafashe bakabimugerekaho bagambiriye kumwirukanisha ku kazi no guhishira amakosa y'ikigo cy'ubuzima akorera rbc ahakana imikono yose ashinjwa ku nyandiko akurikiranyweho ko yayikoresheje agamije kunyereza mu ijwi ryuje ikiniga kampayana yabwiye urukiko ko ku kwezi mu rugo rwe hinjiramo amafaranga arenga miliyoni y'umushahara we n'umugore ko atari gucura inyandiko mpimbano agambiriye kunyereza ibihumbi ijana na mirongo itanu iby'izi mpapuro ngo yakunze kubibazwaho n'ubugenzacyaha mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko ntibigire icyo bifataho bitangiye kugaragara ko ikigo akorera kiri mu makosa akomeye muri uyu mwaka ngo nibwo wongeye kubura dosiye kuba afite umwirondoro uzwi no kuba arwaye hepatite kampayana yabishingiyeho atakambira umucamanza kumurekura agakurikiranwa ari hanze Thierry Sadiki wa SGS kampani ikodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC ukurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko hagamijwe kunyereza yireguye avuga ko ibyo yakoze nta makosa abibonamo kuko we icyo ashinzwe ari ukureba impapuro azakoresha yishyuza niba ari umwimerere akaba ngo ari nabyo yakoze kuri kampayana hanze y'icyumba cy'iburanisha bamwe mu bakurikiranaga urubanza bagaragaje ugushidikanya gukomeye ku bihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u rwanda bishinjwa kampayana na sadiki ko bari bagambiriye kubinyereza uku gushidikanya kujyana no kwibaza byinshi kurashingira ku murundo w'amakosa yakunze kugaragara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc yateje n'igihombo cy'akayabo k'amafaranga nk'uko byagaragaye muri raporo iheruka y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubwo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc baheruka imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta mu kwezi gushize kwa karindwi bamwe mu badepite bagaragaje ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc nk'igisigariye ku mazina gusa abandi bavuga ko iki kigo gisa n'ikitayobowe ibisobanuro by'abo muri rbc byari byabanjirijwe n'ibya minisiteri y'ubuzima nabyo bitigeze binyura abagize inteko ishinga amategeko umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana richard kampayana w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc na thierry sadiki wa sgs company ikodesha imodoka zitwara abakozi ba rbc uzamenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa adushikirije iyo nkuru ari kigali muri aka kanya reka tube turabumvisha akaririmbo shaken karirimbwe na p square
p square
Allez, allez, allez, allez. Let's go. Oh, tu dis, oh, ya sare wa ba kekere. Kere wa bo atuti de. Oh, ya buru kusume kisara bara oh we. Oh, ya shake ni ni ni ni. Oh, ya shake ni ni ni ni. Oh, ya shake ni ni ni ni. Oh, ya shake na na na na.
uyo yari sheki nini p square niwe yaririmbye ako karirimbo
amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha agiye kurangira yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije inteko zishigikiye perezida yakuwe ku butegetsi muri yemen abud rabu mansur hadi zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano biyobowe n'igihugu cya arabiya saudite zasubiye gufata igice kinini cyo mu bumanuko bwa yemen cyari mu minwe y'abagwanyi b'abahuti harimwo umurwa mukuru w'intara yo mu bumanuko bw'igihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yashigikiye bikomeye amasezerano mpuzamakungu habuza ibitari bike mu migambi wa nucleaire iran ifise umushinga nawe obama avuga ko ayo masezerano abuza iran mu buryo buhanitse guhingura ibigwanisho ruhonyanganda mu kanya gaheze perezida obama yashikirije ijambo kuri university american university hano i washington avuga ko ayo masezerano ari meza kandi ashimishije inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika aha ni naho turangirije ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba turabashimiye abaduteze amatwi
kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na oriyani itanga ishaka tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu burundi kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri no kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri facebook mushaka kutwandikira aderesi yacu ni radiyo yacu imeri yacu nayo ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com no kuri site yacu nayo ni wezi itatu wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ku makuru twashimikiye ku makuru y'akarere aho twavuze ku makuru yerekeye uburundi Uh, ku bijyanye n'ingingo yafashwe yo kurekurira uh, Pierre Claver Mbonimpa kuja kwivuza mu mahanga nyuma yuko haswe kwicwa arashwe rero uh, amakuru twari twabateguriye akaba agarukiye ngaha tukaba tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye Haili Halu mu buhinga bw'ivyuma turashimiye namwe mwaduteze amatwi kuri uno mugoroba naho butaha murakoze cyane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.